hello my beautiful people make una welcome to our channel and uh, if not the first time I beg hit the subscribe button um, eh, anyway make i go straight to the news I beg, my body dey pepper me these few days you know this election results really just freak It e just tire me you get me just do abracadabra you know na abracadabra na they do for us but you see now they don't win us na 2-0 nigerian government and uh, nigerian masses. Um, NSAS and this election lost, you understand, this presidential lost and lost. They don't just Ojoro. We go remind them in due time, you know. And their cup they full, you know now. Now two zero now, fg two Nigerian citizens 0. Their cup they full, they dey full. You get where you go reach, everything go explode and they go hear from us. Anyway, um, the Labour Party uh, governorship candidates, where did they call uh, roads you know vival abi na wetin be name actually i get one girl wey i know that year her name na wetin be her name yetunde vival i don look for the girl tire i never see am anyway so na, na my padi o oh, i no know if she dey hear my voice maybe <laughs> or anybody wey know her dey look for am o oh. so no be small thing dey happen o oh. na my first time to begin hear something wey dey dey call say person no be pure yoruba i never hear am say person no be pure igbo you know this election i see a lot of tribalism so this guy dey contest for governor small time now they say the guy papa na the guy eh, papa na yoruba him mama na igbo so he no be pure yoruba say make they no vote am say him be omo eh, amoale that's be like say na bastard and na reason they dey talk so they come get omo dada wey be citizen make una stop all this tribalism oh shit tribalism no dey carry anybody go anywhere okay wetin you go come call apc you go call apc as a party yoruba and hausa party eh because the igbo people wey dey there dey no get mouth make una all this tribalism no dey carry anybody e go make you go dey poor you go dey miserable my dey treat people as individual how people treat you na you go treat them well if they give you negative energy give them well if one person from one tribe treat you no use am join the full tribe you understand before you join tribe how many times jesus say see me slap no be ninety-nine times nine times before you condemn person in a day o oh, you no go just dey just generalize all those generalization na hasty generalization you just dey wound yourself eh as i dey here i get yoruba friends by far my best friends now na yoruba i get friends from I, I, calabar i get from edo i get uh, hausa i get fulani eh nigerian elites dey no get tribe o. Oh they no get tribe you know say erufai pikin that one wey bashir wey no be bashir erufai pikin i forget the name one wey dey talk down against igbos you know say im wife na igbo what of uh, eh, wetin dey call am uh, bola ahmed tinubu bin son e be like say im only son abi na im first son na igbo girl e marry o oh. make una no dey carry all this tribe thing dey spread and just dey spread hate and enmity una wey dey especially those of una wey dey poor come add another another frustration join your body yes people fit act behave in a certain way but no dey judge full tribe because of am good people and bad people dey every tribe o oh. no use because of tribe lose wetin you suppose enjoy for this life o oh. now they dey say the guy na omo ale wetin be say no be pure yoruba person wey be im papa na for nigeria no be where your papa come from na there you come from and i come dey wonder this election i saw a lot of tribalism o oh. i see am from a lot in fact irenemo kri carry a lot of tribalism e wan jam igbo and yoruba head eh make labour no try join pdp for anything make dey do everything wey dey dey do alone if they wan join if at all you, say obi wan contain as president after they don go court case and maybe e no win make e join uh, kwankwa so make e no join pdp back o oh. go spoil im name o oh. you understand so with the kind things wey Reno Omokri don talk about Obi make Obi no even follow am dey laugh that guy don sow a lot of seed of wickedness and discord so those of una wey dey do uh, say una wan go join uh, una wan carry tribalism for head e go over you o e go over you when i dey lagos that time my best one of my best female friend no be this yetunde road vivor na her name be that yetunde you understand one time she go uk you understand na my friend i dey look for the girl if you know the girl tell her say this thing and then from there i wan contact her <laughs> i just dey talk o. Uh, so men I no dey do tribalism Men i no be yoruba men I no dey do tribalism e no dey carry anybody go anywhere you understand the girl get that time she be single mom from wetin i find out tribalism no dey carry anybody go anywhere e no dey carry you go anywhere tribalism na nonsense make treat people based on integrity and character you understand they don say labour party just dey spread a lot of mis uh, misinformation you understand tribalism na nonsense na pure nonsense e no move e no e go drown you e go drown you so those of una wey dey do uh, say you wan be dey do omale dey omo dada you just dey waste your time na god dey put person put any tribe wey he carry you put he put you there you dey hear me god no dey no tribe dey superior to any tribe all our allies for nigeria dey no get tribe o oh, na enjoyment tribe dem dey you understand you go see all juice okalu dey go dey shine im brown teeth with tinubu brown teeth you understand now the rigging, shane wike na from south south but he shine im brown teeth him and uh, tinubu they are brown teeth together see uh, eh, wetin dem dey call am uh, osinbajo and tinubu osinbajo wey no campaign for tinubu follow tinubu go dey collect certificate of return that man shame shame dey shame dey shame me osinbajo wey uh, man all these people e be like say that rccg sef na one kind church wey i no understand na political pastors na im dey there no be say na original pastor so men na no dey do tribalism o you no go you go sink you go you go be sinking sand and if you be christian you dey do tribalism hell fire straight you no dey go heaven just forget am we muslim dey do tribalism i no know where una dey go but una own don finish anybody anybody wey dey carry tribalism say my tribe your tribe no dey special nobody tribe dey special on this earth eh if oyibo but to yoruba people dey go contest position for london dey win una dey happy for nigeria una dey do tribalism all those igbos wey dey say they no want make their pikin marry yoruba or yoruba dey say make their pikin no marry igbo hausa una just dey una just i no even know wetin i go call una eh because e get igbo people sef wey dey do tribalism but this tribalism wey i see about against igbos this election and the hatred is just too much make una stop am you understand make na need spread false narrative na go carry wetin happen for 1967 dey judge people till today make na stop am. This guy na labour dis road survivor na labour can uh, labour party candidate make una make una go vote for am make una try something different try something different try it you understand make una no dey there dey jones so i don talk my own o oh. anyway guys how una see wetin i yarn una think say um, eh, this tribalism thing think say e go move person forward make una let me know una thoughts for the comment section make una forget am o e no dey carry person go anywhere.